или Нizmi de Amerik. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byayo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki icenda z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo abantu indwi nibo bakomeretse abandi batatu barapfa mu gitero c'abagwanyi b'abamayimayi mu mihana itandukanye y'abanyamurenge yo muri sekitore y'itombwe teritwari ya mwenga intara ya kivu yo mu bumanuko ejo nimugoroba na saa kumi n'imwe hafi saa kumi n'ebyiri nibwo nibwo baje binjira mu muhanda wa nyinjanja baratwika barasa abaturage bajanika gare zari zose ziragenda uyo ni mutware gwakuranwa ayoboye lokarite ya nkanku mu ntara ya kivu yo mu bumanuko avuga ku gitero c'abamayimayi tubafitiye n'amakuru y'inkino yabaye mu karere k'ibiyaga binini mu mpera z'iyindwi turangije reka yamara imbere ko dushika kuri ayo makuru twumvirize mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidele turayahera muri zimbabwe robert mugabe yahoze ari perezida wa zimbabwe bitekanijwe ko afubwa mu mpera z'indwi inyuma yaho ikiziga ciwe kizoba cavanywe muri singapuru aho yafiriye ku munsi wa gatanu aya makuru yashikirijwe n'umuvugizi wa perezida jo ku munsi w'imana umuvugizi wa perezida george caramba yashikirije ko ikiziga ca mugabe citezwe gutahukanywa muri zimbabwe ku munsi wa gatatu w'indwi dutanguye akazoca afubwa ku munsi w'imana ariko ikibanza azohambwamwo ntikiramenyekana mu gihe umuryango wa mugabe na leta ya perezida emerson munangagwa batarumvikana nimba yofubwa mu itongo ryiwe mu buraruko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru harare canke ku cibutso c'ababohoje uh, igihugu kiri ku murwa mukuru munangagwa yategetse ku munsi wa gatanu ko mugabe agandarirwa ariko ntiyatomora igihe ico kigandaro kizomara mugabe yapfuye afise imyaka mirongo icenda n'itanu kandi yatwaye igihugu ca zimbabwe imyaka mirongo itatu n'indwi Riek Machar arwanya leta ya Sudani y'ubumanuko yitezwe mu rugendo rwa mbere ijuba ku murwa mukuru mu biganiro na Perezida Salva Kiir kuri uyu wa mbere nk'uko amakuru itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryashoboye guhabwa na leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo umuvugizi wa leta michael makwey yashikirije ko mashare agiye kwicarana na perezida kire baganire ku bibazo byose bigisigaye kuganirwako mu mugambi w'amahoro uyu mubonano uje mu gihe ukwezi kw'icumi na kumwe kumvikanywe ko mu masezerano yo muri bibiri na cumi n'umunani ko habwirizwa kuzoba harabonetse leta ihurikiyemwo bose kwegereje perezida kire ntiyari bwigere abonana na mashari kuva bahuriye i vatikani mu kwezi kwa kane igihe papa francisco yatangaza amakungu mu gusoma ibirenge by'abo bagabo babiri basanzwe bagirizwa ibyaha byo mu ntambara abantu bashika kuri mirongo ibiri barishwe mu bitero bibiri mu buraruko bwa burkina faso kuri uyu w'imana ejo mu karere kasinzikajwe n'ubwicanyi bw'iterabwoba amakuru ava mu bategetsi no mu gisirikare niyo abitangaza imodoka imwe yari itwaye abantu n'ibintu yaciye ku gisasu mu karere ka barisalogo igihugu cyahoze mu bukoroni bwa bafaransa burkina faso kikaba kiri mu bihugu bikenye ku isi kandi gihanzwe n'imihari y'iterabwoba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuva muri uwo mwaka abantu barenga amajana atanu baramaze kwicwa mu buraruko n'ubuseruko bw'icyo gihugu nk'uko amakuru yaturukanijwe n'iturukanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp abishikiriza abatalibani bo muri afghanistan bashikiriza ko batashimishijwe n'ingingo yafashwe na perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yo guhagarika ibiganiro by'amahoro nabo bavuga ko intumwa za amerika zari zahimbajwe intumwa za amerika zari zahimbajwe n'ivyumvikanywe ko n'impande zibiri idoha muri katare mu gihe itariki mirongo ibiri na zitatu z'uku kwezi kw'icenda yari yemejwe ko ariho iyindi ntambwe y'ibiganiro n'iyindi mihari irwana muri afghanistan byoca bitangura mu itangazo washikirije ejo ku munsi w'imana uwo muhari uvuga ko utazigera uhagarika urugamba kandi ko amerika izogaruka mu biganiro vyanka bikunda perezida trump yategetse ko ivyo biganiro vy'amahoro n'abatalibani bihagarara inyuma y'ibitero igitero cabereye i Kabul cahitanye umusirikare wa Amerika hamwe n'abandi bantu cumi n'umwe iyo ngingo ntiyashimishije akarere kari karindiriye ko izo mpande zibiri zitosora neza urwandiko rwa nyuma rw'ayo masezerano ibihumbi by'abanyagihugu bashigikiye demokarasi muri Hong Kong barakoraniye hafi ya ambasade ya leta z'ubumwe za Amerika ejo ku munsi w'Imana aho basaba perezida Donald Trump kubafasha kugarura igihugu kugarura igisagara abo banyagihugu batanguye kuja mu mabarabara mu kwezi kwa gatandatu basaba guhagarika integuro y'itegeko yo kohereza abagirizwa ivyaha muri sentare mu gihugu c'ubushinwa ibindi bine basaba birimwo gutanguza amatohoza ku ruhara rw'igipolisi rwakoresheje inguvu z'umurengera muri iyo myiyerekano no kureka abanyagihugu muri hong kong kwihitiramwo indongozi bitoreye mu ndwi zibiri ziheze indongozi ya hong kong kari lam yatangaje ko leta yiwe igiye guhagarika integuro y'itegeko ryo kohereza mu bushinwa abagirizwa ibyaha bikomakomeye
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri congo aho abantu indwi aribo bakomeretse abandi batatu barapfa mu gitero c'abagwanyi b'abamayimayi bagize mu mihana itandukanye y'abanyamurenge muri sektori y'itombwe teritwari ya mwenga intara ya kivuwe mu bumanuko ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu vedaste ngabo ari uvira abagwanyi b'abamayimayi bayobowe na generale kibukira mutetezi bakunze kwita ebwila afatikanyije n'abagwanyi b'abarundi ba FNL kuva ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu n'uyu munsi ku cyumweru bagabye ibitero bitandukanye mu mihana y'abanyamurenge batwika amazu bica abaturage ndetse banyaga n'inka nk'uko bitangazwa na mutware rwa kuranwa umuyobozi wa lokalite ya nkanku ejo nimugoroba na saa kumi n'imwe hafi saa kumi n'ebyiri nibwo nibwo baje binjira mu muhanda wa nyinjanja baratwika barapfa abaturage bajanika zari zari zose ziragenda baratambuka bagera mu turambo baratwika baratwika baratambuka bagera ku kibumbi aho bita mu marundo baratwika ahura n'umuturage uri kugenda bakica barazamuka none mu gitondo bagera aho bita mu kivunduko baratwika bica abantu none mu gitondo barafa bagera aho bita mu ijanda baratwika basanga njya ku misozi bagashorera abo muzi bakomeretse ni bangahe kuva ejo hakomeretse abantu barindwi bamaze guta abantu batatu tuvugana n'umuyobozi w'abagwanyi bo mu mayimayi generale bwira yabwijwe igihe amerika ku murongo wa telefone ko impamvu zitatu abagwanyi ayoboye bagabye ibitero ku baturage b'abanyamurenge ari uko imihana yo mu turambo mu marundi batwitse yarimo abagwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bashinja ubugizi bwa nabi generale bwira yagize ati bishe abaturage b'abakongomani cumi n'umwe bafite imyitozo ya gisirikare mu muhana wo mu turambo marunde yo gucamo igihugu cya kongo basahuye abaganga batagira imipaka abanyamurenge bahakana ibivugwa na generale bwira ahubwo bakamushinja yuko ari abanyapolitike bamukoresha kugira ngo yangaze abanyamurenge kuko si bwo bwa mbere abagabyeho ibitero shefu muhire meshake n'uwo muri lokalite ya turambo ebwira ashinja gucumbikira abagwanyi cyatumye atera imihana ni bwa bugome bavukanaga kuva kera muri mirongo itandatu n'ine igihe batangiye kwica abantu muri murere igihe bicaga ba mushishi twari dupangiye bande igihe bisha abanyagatongo twari dupangiye bande igihe bisha abanyamugongo twari dupangiye bande igihe bisha abanyagirumba twari dupangiye bande izo rero ni ibinyoma byambayura shefu umutware rwakuranwa avuga yuko abo bagwanyi b'amayimayi babateye banyura hafi y'ibirindiro by'abasirikare ba leta ya kongo FARDC mbere yo gutwika imihana yo mu marundi na kivogerwa ariko abasirikare ntibatabara kuva mu gipoto waduye watutse ugera aho bita inyabiriri hari ka gisirikare wagera aho bita wagera aho bita kongani
igitego hari ka gisirikare wagera aho bita kwitara hari ka gisirikare iyo mihana yahiye yatwirutswe iri hagati y'ayo maka ya gisirikare mu mikenge hari ka gisirikare aho watwitse none mu kivenurwa n'ika ya gisirikare mu mikinge kirarenze kirageze na bya kilometero tuvugana n'ubuyobozi bwa gisirikare buvuga yuko bwatabaye kuri kino cyumweru busanga abagwanyi b'abamayimayi bahunze berekeza nyabindi ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri kano karere k'imisozi miremire buvuga yuko abagwanyi b'abamayimayi mu gihe cy'ukwezi kumwe bamaze kwica abanyamurenge barenga cumi ndetse banyaga n'inka zirenga ibihumbi bibiri muri segiteri ya rurenge itombwe nganji ndetse na tanganyika vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu rwanda abahinga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko abantu bafata ingingo yo kwiyahura baba bafise ibibazo bamaranye igihe babuze uwo babiganirira profesor vincent sezibere umwarimu muri kaminuza y'u rwanda yigisha ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe asaba abantu gutega amatwi bagenzi babo imbere y'uko babacira imanza bamaze kwiya ku buzima ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu asumta kaboye muri iyi minsi mu rwanda haravuga umwana w'umukobwa witwa sikolastika atanga imana y'imyaka makumyabiri n'itanu y'amavuko wiyahuye asimbutse mu igorofa rya kane mu nyubako ya makuza peace plaza iri mu mujyi wa kigali rwagati urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa rwavuzweho cyane n'abantu banyuranye bahereye ku nyandiko bivuga ko yasize yanditse bivuga ko uyu mukobwa yiyahuye kuko umukunzi we yari yamwanze iyindi nyandiko ikagaragaza ko no mu muryango we atari akunzwe mu gitambo cya misa cyabaye kuri iki cyumweru padiri mukuru wo muri paruwasi ya ndera ndashimye jean claude ahereye kuri iyi nkuru y'uyu mwana w'umukobwa wiyahuye yasabye urubyiruko kutihererana ibibazo bagira ahubwo bakajya babiganiriza abandi umaze kuvuga ku ruriya mwana w'umukobwa wiyahuye Eh, ntabwo rero umuntu yabiceceka muri iki gihe byabaye kandi ubutumwa bwa kiliziya ari ukurengera ubuzima ariko by'umwihariko nk'uko mwabiteze amatwi eh, nsaba abantu by'umwihariko urubyiruko kumenya eh, kwifungura eh, bakaganira bakaganiriza abandi ku bibazo bafite mu buzima eh, kuko ibibazo ni byinshi uko kuganira uko kwifungurira mugenzi wawe umuntu akamubwira ukabwira mugenzi wawe igikomere umuntu afite ni ikintu cy'ingenzi cyane by'umwihariko dushishikariza urubyiruko kuko abo bantu benshi ubasanga ah, cyane mu rubyiruko usanga arirwo rwiyahura cyane impamvu watanga imana yasobanuye ko zatumye yiyahura nizo benshi bagiye bashingiraho bavuga ko izi mpamvu zidahagije ku buryo zatuma umuntu yiyahura hari n'abavugaga ko uyu mukobwa yazize umurengwe profeseri sezibera vincent umwarimu muri kaminuza y'u rwanda wigisha ubuzima bwo mu mutwe basobanura ko abantu badakwiye kuvugira ku muntu wiyahuye ahubwo ikibazo cyo kwiyahura gituruka ku burwayi bwo mu mutwe ikibazo cyo kwi- kwiyahura mbere na mbere ni kimwe mu biranga uburwayi bwo mu mutwe hari abantu batandukanye bashobora kwiyahura kubera indwara zitandukanye zo mu mutwe kwiyahura ah, ubisanga mu ndwara yo kwiheba ah, dukunze kuvuga mu kinyarwanda iyo abantu bagenekereje ngo y'agahinda gakabije ariko mu ndimi z'amahanga ni depression kwiyahura rero ah, wanabisanga no mu zindi ndwara zo mu mutwe yaba ari ah, uburwayi butuma umuntu ata ubwenge adashobora kugenga imyitwarire ye ari byo kera abantu bitaga ngo ni ibisazi ariko ka nyinshi izo ngizo wavuze umuntu yakekeranya ko biganisha ku ndwara ya depression agahinda gakabije cyangwa birangwa no kwiheba cyane uyu muhanga mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe asobanura ko umuntu ajya kugira umugambi wo kwiyahura yaragiye abigaragaza yaba mu mivugire no mu myitwarire ye ku buryo ushaka kwiyahura abonye abamufasha yabireka iyo abantu bavuze kwiyahura ni wa wundi wa- wa- wakoze igikorwa cyo kwiyahura ariko buriya haba habanje ibindi bibanziriza gukora igikorwa cyo kwiyahura uzasanga ko ah, haba harimo umuntu ubwe kumva agenda atakaza icyizere cyangwa se n'icyanga cy'ubuzima ubuzima bugenda bumubihira akazatera intambwe yo gutekereza ko ubuzima ntacyo bumaze birutwa n'uko yakwipfira ndetse akanagenda ashyiraho ingamba z'uburyo yabigeraho twebwe tuza kubona umuntu asimbuka yiyahura ariko ni urugendo aba amazemo iyi minsi ndetse hari na- n'abashobora kuba bari kubivuga akagenda avuga amagambo aganisha ku kwiheba ku kwanga ubuzima ndetse hari n'abageraho bakavuga ati "Eh, ibyo ndimo birutwa uko nakwipfira rimwe na rimwe ntitubi- ntitubitindeho igikorwa cyo kwiyahura kenshi gikurikirwa n'amagambo anyuranye bitewe n'amarangamutima ya buri muntu hari abamaze gucira urubanza nyakwigendera atanga imana ko imana idashobora kumubabarira kubera ko yiyahuye ariko padiri ndashimye akavuga ko iby'urubanza abantu babirekera imana gusa ntabwo twaca urubanza nta porose twakora yo kuvuga ngo azajya mu muriro cyangwa azajya mu ijoro imana niyo ibizi ibyi- ibyayo kuko meka ko umuntu ashobora no ku- no kwiyahura kuriya ari uko wenda yanabuze n'ubufasha ntabwo rero twavuga ngo azajya mu ko yiyahuye kuko no mu kiliziya katolika kugeza uyu munsi ntabwo nkeka ko nk'umuntu wiyahuye kuriya twapfa kumusomera misa icyambere ko tugomba kumusabira ko ni umuntu waremwe mu ishusho y'imana aho yasengeraga hose cyangwa se n'atanasengaga ni umuntu waremwe mu ishusho y'imana uko bimeze kose nubwo uyu mukobwa w'imyaka makumyabiri n'itanu ariwe wavuzwe cyane mu biyahuye mu mwaka ushize humvikanye abandi bantu batari bake bagiye biyahura ndetse bari no mu kigero cy'imyaka itandukanye hari umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'umwe wari utuye mu karere ka nyarugenge wiyahuye yimanitse mu kagozi humvikanye umugabo nsabimana jean claude wiyahuye nyuma yo kwica umwana w'imyaka ibiri muri bibiri na cumi n'umunani kandi umwana w'umunyeshuri w'imyaka cumi n'irindwi yariyahuye yiroha mu kivu amaze kubimenyesha umubyeyi we uyu akaba yarakurikiranye n'undi mwana w'umukobwa mugabekazi patricia w'imyaka makumyabiri nawe bivuga ko yiyahuye azira kwangwa n'umusore ndetse hari n'umugabo wo mu karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba nawe wiyahuye amaze kwica umugore we bose bitwikira mu nzu abahanga bakavuga ko abantu bakwiye gutega amatwi bagenzi babo bakababonera umwanya kuko umuntu ajya kugera mu mwanya wo kwiyahura yarabuze uwo yabwira ibibazo bimuremereye leta ivuga ko yashyizeho ingamba zo kongera umubare w'abaganga b'inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe ndetse igahugura n'abandi kugira mu bigo nderabuzima gusa abahanga bafite ubumenyi bw'indwara zo mu mutwe basobanura ko abantu bataramenya ko uburwayi bwo mu mutwe ari ikibazo gikomereye umuryango nyarwanda gikwiye kwitabwaho ndetse n'uwafashwe n'ubwo burwayi akegera umuganga cyangwa se umujyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe akamugira inama asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini duhere mu rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda tubwire ku myiteguro ya shampiyona y'amayikipe y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere mu rwanda mu mupira w'amaguru amakipe yo mu cyiciro cya mbere mu rwanda akomeje kwitegura shampiyona arimo gutyaza abakinnyi bayo mu mikino ya gicuti yo kwipima ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya as kigali yahuye na bugesera fc kuri stade ya kigali i nyamirambo umukino warangiye as kigali itsinze bugesera fc ibitego bine byose kuri kimwe iyi nsinzi yongereye icyizere ikipe ya as kigali kuko mu mpera z'iki cyumweru ifite akazi gakomeye mu mukino uzayihuza n'ikipe ya proline yo muri uganda mu ntera ya kabiri mu rugamba rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ejo ku cyumweru imikino ya gicuti yarakomeje kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya musanze fc yatsinze rayon siporo igitego kimwe ku busa kuri stade yo ku kicukiro ikipe ya apr fc yatsinze gasogi united ibitego bitatu ku busa ibi bitego bitatu bya apr fc byatsinzwe na kevin nshimwe ive mugunga na dani usengimana muri uyu mukino ikipe ya gasogi united yagaragaje urwego rwo hasi ku buryo biboneka ko igifite ibisigisigi byo mu cyiciro cya kabiri myugariro wa APRFC Ange Mutsinzi wari wambaye igitambaro cya kapiteni yatangaje ibyishimo afite we na bagenzi be nyuma yo gutsinda Gasogi United ku buryo bworoshye.
Tuyakiriye neza ni umukino wari ushyushye turashimira abafana ko badufashe muri iyi mace batubaye hafi baje ari benshi twishimiye kuba dutsinze turimo turabikora neza gusa nyine haracyaburamo akantu gatoya gusa icyiza ni uko turimo turabona mace zitegura shampiyona tuzajya gutangira shampiyona tumaze kumenyerana neza.
Ange Mutsinzi ashimangira ko kuba APR FC yashoboye gutsinda kandi hari abakinnyi bayo umunani batari bahari ari ikimenyetso ko iyi kipe itajegajega yongeraho ko bizeye kwitwara neza mu irushanwa ryitiriwe ikigega cy'agaciro rizatangira kuwa gatanu w'iki cyumweru bitwereka ko ikipe yacu ikomeye kuko urabona abakinnyi benshi hagati y'umunani na batandatu bari mu ikipe y'igihugu urabona abandi bahari babasimbura turimo turabasha kwitwara neza navuga ko ikipe bitwereka ko ikomeye kurushaho icyo dushaka ni igikombe icyo tubasaba turabasaba kugira ngo bazaze kudushyigikira kuri match bazaze ari benshi kandi twizeye ko tuzatsinda muri match ya mbere tukivuga amakuru arebana n'umupira w'amaguru ejo kuwa kabiri kuri stade ya kigali i nyamirambo hazabera umukino uzahuza ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi n'ikipe y'igihugu y'ibirwa bya seychelles uyu mukino uzatangira isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba uzaba ari uwo kwishyura mu rwego rw'amajonjora y'ibanze mu gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi muri katari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu mukino ubanza wari wabereye mu mujyi wa victoria mu birwa bya seychelles kuwa kane w'icyumweru gishize amavubi y'u rwanda yari yitwaye neza atsinda ibitego bitatu ku busa yari claude munyandinda i Kigali
naho ku byerekeye uburundi nyuma y'inkino zibiri imigwi y'uburundi na tanzania inganya penaliti zitatu za tanzania ku busa bw'uburundi nizo zatumye intamba mu rugamba zisezera mu mahiganwa ashikana mu gikombe cy'isi mu mupira w'amaguru mu gihe muri basketball naho imigwi ya dinamo urunani na new stars na mutanga united ariyo izokina inkino za playoff z'igice cya kabiri gishira icyanyuma ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu desire hatungimana umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba kuno w'imana niwe wasezererwa n'umugwi wa tanzaniya mu kurondera imigwi izojya mu matsinda yo kurondera ibihugu bizitabira igikombe cy'isi yose kizobera muri katara mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibitsindo vyo kuruno w'imana vyose vyinjiye mu gice ca mbere c'urukino ica tanzaniya catsinzwe na mbwana samantha nayo igitsindo c'uburundi kikaba cinjijwe na fiston abdurazak iyo migwi yarahawe umwanya w'inyongezo kubera no mu rukino rwa mbere yari yanganije kimwe ku kindi bujumbura uwo mwanya w'inyongera uza kurangira atakivuyemwo niko guhabwa za penaliti tanzaniya yinjiza zitatu ku busa bw'uburundi gayere duhayindavyi saido berahino na gayere bigirimana bakaba batashoboye kuzinjiza intamba mu rugamba ziba zirasezeye izo nkino zigana mu gikombe c'isi yose mu mupira w'amaguru kandi mu burundi ihiganwa ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rishira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ryarabandanije mu mpera y'inondwi irangiye kuko atamukinnyi n'umwe akina mu mugwi serukiragihugu ari muri iryo higanwa mu rukino rwo kuno w'imana vitaro yatsinze lidia ridic sport for africa ibitsindo bitatu ku busa mu nkino zabaye ku munsi wa gatandatu egre noir yatsinze burundi sport dynamique ibitsindo bitatu kuri kimwe message ngozi yirahira lelier mu kuyitsinda ibitsindo bitandatu ku busa olympic star itsinda ngozi city bibiri ku busa flambo du centre itsinda atletico academy igitsindo kimwe ku busa ni nako urukino hagati ya bujumbura city rwarangiye itsinze bumamuru muri basketball naho inkino z'amajonjora zerekeza muri playoffs zarabaye mu mpera y'ino ndwi new star yatsinze rezipo ku manota mirongo umunani n'abiri kuri mirongo itanu n'icyenda urunani rutsinda muzinga ku manota mirongo irindwi na rimwe kuri mirongo ine n'umunani mutanga united ikaba yaratangaje abakunzi ba basketball mu burundi mu kwirahira jimkana umugwi watwaye ihiganwa ry'ibujumbura ku manota mirongo icyenda n'atatu kuri mirongo umunani n'umunani nayo dinamo yatwaye igikombe cy'u Burundi ikaba yatsinze kerne ku manota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo itandatu n'atandatu umumenyereza wa dinamo yamenyesheje ko kerne baje bayikenyereye na ryari yabatsinze kabiri mu ihiganwa ry'ibujumbura umukenyuro wo kuzibira olivier ndayiragije avuga ko ari uwo wabafashije gutahukana intsinzi muri shampiyona badutsinze ifaza rero turu twarabonye amakosa yari mu kwitegura rero twashimikiye kuri defanse defanse ituma batayinjiramo uko babyishakiye amapenetarasiyo tugashobora kugara hama tuyirose imipira dushobora kugira amakontra atake hama ikindi naco ni au niveau de na attaque naho nyene twagerageje kugira amasisiteme yuko abare bacu baronka akanya ko gutira amatire bakinjiza ngaho cane cane twashimikiye kuri defanse ituma zone yacu batayinjira neza hama tukareka ibintu mupira kugira amakontra atake ngabo cane cane ni defanse kubera niyo ya yatumye dutsinda zinkino urabona uravye izi match zibiri dukinye ngaha muri Gitega aya maekipe abiri yaradutsinze fazare na fazare tour muri shampiyona y'ubujumbura rero niho twabonye amakosa yacu rero twakosora rero naho nyene ndazi ko tuzosubira dukahura n'izo ekipe turabe ko naho nyene twaraba ko twabatsinda mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma dinamo ikazokera n'urunani yatsinze mu ihiganwa ry'u Burundi nayo New Star ikazotana mu mitwe na Mutanga United muri izo nkino z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma bakina inkino zitatu utsinze zibiri agaheza akerekeza mu rukino rwa nyuma desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ndimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu igihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika